bandanya kumviriza ijwi ry'amerika Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino genekerezo rya mirongo itatu kwezi kwa cumi na rimwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi minisi ya cumi n'umunani ijwi rya amerika risa muri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya umwe arara hariya undi akarara hirya ikindi kinezereye nezerewe nuko nje kuronka aho nidegemvya kuko kare nabanza ari gusaba uruhushya kugira nje kuvoma amazi kandi barunyimye sinagenda
uyu ni umwe mu barundi batari bake bahungiye muri kongo yaramaze ikiringo kirenga umwaka mu ikambi y'agategekanyo ashima ingingo yo kujanwa mu makambi bwite iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibiganiro biriko bihuza abarundi bibandanya arusha turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire ko inama igira gatanu ihuza uburayi na afurika ku mugoroba wo kuri uno wa gatatu yumvikanye ku ngingo zihutirwa zikwiye gufatwa kugira ngo basezerere burundu urudandazwa rw'abimukira bafatwa nk'abaja rukorerwa mu gihugu ca libiya bimwe mu vyo bumvikanye ko ni ugutahukana abanyafurika bifuza kuva muri libiya gushiraho igipolisi n'iperereza bituza abakora ubwo bubisha gushinga komisiyo itohoza ivyo vyaha hamwe no kumvikanisha ukumvisha urwaruka rwifuza gufata izo ngendo ko ingaruka ari mbi cyane ibyo byashikirijwe na perezida w'ubufaransa emmanuel macron nyuma y'inama yihuta yagiranye n'ibihugu icenda birabwa n'ico kibazo nyuma yaho hashikirijwe amasanamu yerekana abimukira badandazwa nk'abaja muri libiya ikibazo c'abimukira nico cagizwe intumbero y'inama iriko irahuza abakuru b'ibihugu n'amareta bashika kuri mirongo umunani hamwe n'intumwa ibihumbi bitanu abijan kuri uno wa gatatu ikaza kurangira uno musi wa kane ishamwe mpuzamakungu onu yongeye gusaba abategetsi ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo kubahiriza uburenganzira bwa muntu kuri uno wa gatatu mu gihe kuri uno wa kane abatavuga rumwe na perezida joseph kabila batumyeko imyiyerekano iza yamaze kuwuzwa n'abategetsi florence marshal avugira inteko za monusco yateye akama abategetsi ba kongo kubahiriza uburenganzira bwo kugira amakoraniro n'imyiyerekano vyemezwa n'ibwirizwa nshingiro ry'ico gihugu leta zumwe za amerika zisaba ibihugu byose guhagarika imigenderanire mu vya diplomasiya n'ubudandaji na korea ya ruguru ivyo vyashikijwe kuno wa gatatu na niki hale aserukira amerika mu ishamwe mpuzamakungu onu mu nama yihuta akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi inyuma yaho korea ya ruguru itereye ikindi kigendajuru ca misil amerika imenyesha ko ico gihugu cahisemo inzira y'intambara ikemeza ko mu gihe vyoshika hakaba intambara amerika izosambura intwaro y'ico gihugu yose nikirale yateye akamo ubushinwa guhaguruka guha guhagarika guha ibitoro leta ya korea ya ruguru uburusiya nabwo bubicije kubuserukira muri onu bwemeza ko korea ya ruguru yakoze agasomborotso ariko ngo gukoresha inguvu za gisirikare si uwo muti kuri ico kibazo radiyo ijwi amerika muratwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muce ku rubuga rwa interineti yacu ari wowe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi ku munsi ugira kane w'ibiganiro bihuza abarundi yarusha muri tanzania ibikorwa biriko bibera mu mirwi itandukanye bigabuyemwo bariko biga ibibazo umunani umuhuza yabahaye birimo intandaro n'ingaruka z'indiyane za politike zadutse mu gihugu c'uburundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika yarusha pierre claver niyo nkuru ariko arakurikirana ivyo biganiro imigwi yo gukoreramwo yashizweho n'abanyepolitike bari mu biganiro yarusha yabandanije akazi kayo kuri uyu wa kane ikibazo gikomeye n'ubu kigiteye impari nicerekeye leta y'ubumwe Terence Nayiraja arongoye intumwa za leta yashikirije mu mugwi arimwo ko badashobora kwemera ko inzego zavuye mu matora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zivaho yemeza ko koba ari ukuvuguruza ingingo yafashwe n'abanyagihugu mu kwitorera abo bashaka iyo ngo ni ingingo ntabanduka ikindi kiriko kiratera imari mu migwi itandukanye nicerekeye gukuraho imitahe mpuzamakungu yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta bakekwa ko ivyaha bamwe bifuza ko iyo mitahe yokurwaho maze abayirungikiwe bagataha gutunganya imigambwe yabo no kubaka igihugu hamwe no kwitegurira amatora bavuga ko kumbure ngo vyotuma bitaba n'ibiganiro bongera koko iyo mitahe yatanzwe mu kivunga kandi mu bihe bitoroshe ariko abandi nabo si uko babibona abo baranana bakemeza ko ubutungane bubwirizwa gukora akazi kabwo bamenyesha ko umuntu azohanwa ku gatwe kiwe bavuga ko atakigongwe c'ikivunga gishobora guhabwa abashatse gutembagaza ubutegetsi kira noneho ngo biragoye kuko hari abamaze gucirwa imanza bagakatirwa n'ibihano ku ruhande rw'amashirahamwe yigenga naho bifuza ko hoshigwaho umugambi w'igihugu utomoye wo gukingira umutekano abanyagihugu bose hakiyongera ko kwiga uburyo bw'uko hatosubira kubaho impunzi zihunga igihugu ingene umuntu wese yokwiyumva ko umutekano wiwe ucungerewe hamwe n'ingene gufatira abantu busa no kubafunga vyogwanywa imigwi yose kandi ibwirizwa gutegura urwandiko rurimwo umuti w'ingorane zose ziri mu gihugu aho bafatira ku ngingo umunani bahawe n'umuhuza zifatwa nk'intandaro hamwe n'ingaruka mbi z'injyane za politike zihari muri izo ngingo harimwo ibijanye n'ingene umutekano wifashe kugwanya ubugizi bwa nabi iyo buturuka hose kugwanya ukudahana ivyaha amasezerano yarusha hamwe n'ibwirizwa shingiro harimo kandi n'ibindi bifatiye ku gushiraho icuka ciza ca politike ikibazo c'impunzi leta y'ubumwe ubutunzi n'imigenderanire y'uburundi n'amakungu kuri uyu wa kane umutumira mushasha yiyongereye atari bwashike ni domisiyano ndayizeye yahoze atwara igihugu yashitse mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu aje kongereza igitigiri mu mugwi w'abahoze ari abakuru b'ibihugu kuko hariyo silivestre ntibantunganya wenyene pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru rakenuye aracakurikirana rero ivyo biganiro nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika igihe c'isaha cumi muze kuba hagufi y'amaradiyo yanyu kugira mwumve aho bizoba bigeze mu masaha ari imbere naho nka saa moya canke saa kumi na zibiri turaza kubashikiriza inkuru izoba irambuye ku vyo azoba yaduciriye ku masonga saa kumi urubanza rw'abagirizwa igitero co kw'ikambi ya mukoni mu gisagara ca muyimbwa mu gihugu c'uburundi rwaburanishije idonido bwa mbere muri sentare y'iyungururizo ya ngozi ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinzi ariko arakurikirana ivy'urwo rubanza jean bosco amahoro ngaho ngozi
amahoro cyane diane uno munsi abo barengutse bariko biregura ku biki
ego bariko biregura ku cyaha bari basanzwe barashengejwe ko muri sentare nkuru y'igihugu ya muyinga bashengezwa ku byaha bibiri cya mbere bagezwa ko bashatse kugerageza kwiba ikigira kabiri bakaca bagezwa gutunga ibigwanisho batabifitiye uburenganzira jean bosco ko numva umenga abashingwamanza basa nimba bariko baburanishwa kuri ivyo vyaha basa n'abadahuza n'umushikirizamanza ku caha bakurikiranwa ko no mu biri mu matohoza y'umushikirizamanza ya mbere
ego icyo bariko barahuriza ko cyane abashingwamanza bariko barabunganira bavuga yuko ibiriko biragaragara mu matohoza yakozwe haba muri haba muri parike ya muyinga canke bamwe bita inyamiramabi abapolisi bavuga yuko ibyo bagirizwa bidasa na gato n'ibyo babona muri ayo matohoza ayo matohoza ahanini yerekana yuko ari umugwi wagiye hamwe ukagenda uragerageza bahamagarana hirya no hino bavuga yuko bariko bararondera ingene ubutegetsi bwohinduka ariko rero abashingwa amanza bakavuga bati none ibyo bihuriye hehe n'icyaha c'ubusuma bakasaba sentare ahubwo yuko bufatira hanini ku kijanye n'ubusuma ibyo bindi by'amatohoza bakasaba yuko eh, batobifatirako ndetse bakavuga yuko bari ba- baranavyase kuko eh, bwa mbere bavuga yuko babi- babikorewe ba- ivyo bavuze byose babitumwa no guhohoterwa Mhm, ubu turiko turavugana urubanza rugeze he abo bagirizwa bariregura bavuze iki canke ababunganira bo bavuga iki
ego eh, nkuko nari mpegeye kuri kubwira diane icyo bariko bariregura ko ahanini bamwe bari mu migwi itandukanye ko bagiye barafatwa ugutandukanye eh, hari abavuga bati twebwe ubwo busuma turiko turagirizwa siho twari turi abandi nabo bakavuga bati eh, twebwe aho hantu nta nawe twigeze duhonyora ndetse bavuga ibitandukanye kuko umwe wese yisigura ukwiwe hari abavuga ko bagiye barafatwa bagiye eh, kuru- ku buzi abandi bagiye eh, mu bikorwa bitandukanye kuroni- canke bafitaniye eh, gahunda n'abandi bantu nta n'umwe uno- muri kano kanya ariko aremera icyaha urakoze cane gose jean bosco ndarurinze reka tureke tukureke ubandanye uje gukurikirana ingene bibandanya bigenda hama turongera amakuru yacu hanyuma kugira ngo uze kutubwira ingingo zoba zahafatiwe n'uko rubanza ruzoba rwaheze
urakoze cyane mu kanya isase ibiriko canke ivyanuganuzwe ku mbuga ngurukana mu bumenyi muri uno mwaka turiko turasozera
sha Eh.
bijya bibi Eh.
biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo nibihuha kandi navyisomeye Eh, ndakubwiye ko atari byo nivyo sivyo nivyo eka sivyo ehe dupinge Ehe.
ehe dupinge Ehe.
utanga iki ntemupinga mupinga iki wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
nk'uko rero twabibemereye mu kiganiro iwanyu mu ntara ko turiko turasozera uno mwaka tuzoza turagaruka no ku nkuru mwari mwarakunze canke mushaka ko tubasubiriramwo abadusavye rero ko dusubiramwo inkuru yanuganuzwe muri uno mwaka ku mbuga ngurukana bumenyi badusavye ko tubasubiramwo inkuru hijanye n'ingingo y'ubushikiranganje bw'indero bwafashe ingingo zitari nke zigenga amashure mato mato n'ayisumbuye muri uno mwaka w'ishuri muri izo hari zaciye ku mbuga ngurukana bumenyi nk'izijanye n'imyambaro kwimosha imishatsi hamwe n'ibijanye n'ibisabwa n'isabwa ry'intererano ku bavyeyi reka umenyesha amakuru wacu Diane Ndonse yari yakurikiranye ivyavuzwe kuri iyo nkuru ku mbuga ngurukana bumenyi asubire ayitwibutse amwe mu mashure y'igice ca mbere c'ishure shingiro afise ibibazo vy'amasomero yagendewe n'ijwi rya amerika afise ibirasi bitaruzura ko kw'ishure rya gasenyi riri muri komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura vyahagarikiwe hagati bitaruzura icibagiwe co ni ukubaka bindi icumi ishure rivuga ko rikeneye umwe mu ndongozi zo ku mutumba wa gasenyi amosi ndacayisaba avuga ko ivyo bikorwa vyahagaze ku bw'itegeko ry'umushikiranganji w'indero ryihaniza abayobozi b'amashure gusubira gusaba intererano abavyeyi abavyeyi mu bisanzwe ico gikorwa bahora bagikora mugabo kuvaho umushikiranganji w'indero asohoye itegeko ko kizira gusubira gusaba uruhera na rumwe umuvyeyi abavyeyi basa n'abaciye bahororokerwa kukaba nkako abavyeyi ari nabo bari basanzwe batanga intererano nini mu kubaka ibirasi vy'amashure bavuga ko naho bitabavuna cane batosubira kurenga ku itegeko ry'umushikiranganji uyu n'umwe mu ndongozi z'abavyeyi abavyeyi baterera kubera babona ko ubwinshi bw'abana baba bafise aho hantu n'ibirasi baba bakeneye tukajya mu nama n'ingingo dukumvikana tubishingiye ko twubaka tugakora igikorwa cyo kubaka tugihurije ko naho tugakora ikindi gikorwa tubona gikenewe kibanguka ari intebe zikenewe nke gutyo twakora ibyo twumvikanye muri make intererano y'abavyeyi kugumamwo byari vyiza ariko itegeko iyo risohotse riragoye kurivugurutsa tugeza kuryubahiriza iri tegeko nshikiranganji rivugwa ni itegeko inimero amajana atandatu na cumi agakwego igihumbi n'amajana atatu ryasohotse itariki zitanu z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka ariko rero umuvugizi mu bushikiranganji bw'indero juma edouard arabeshuza ko itegeko ritabuza ko abavyeyi babandanya baterera mu bikorwa vy'ishure ni ukuri abantu bashobora kuba batarasomye neza itegeko ikirangantego ingene rimeze itegeko rirabarekurira kubandanya batera ukuri kwamye ariko igishasha ni uko abajejwe intwaro bataza kumenya igikorwa kigiye gukorwa kuri iryo shure bagaca bafashanya rero gushinga intererano y'abavyeyi mbere n'ingene ibikorwa bizokorwa na kare igikorwa co guhimiriza nk'abavyeyi kugira baze guterera nk'amaboko si igikorwa c'ubushikiranganje bw'indero ni igikorwa gitaza gukorwa ubushikiranganje bufatanije n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati urumva abajejwe intwaro ntibahara mu gikorwa nk'ico ntitwocikorana twenya juma edouard avugira ubushikiranganji bw'indero aranavuga igituma iryo tegeko ryarashinzwe muri iyi minsi iheze twari tumaze kubona ahatari hake abayobozi bafata ingingo bakaduza amafaranga uno munsi bakaka amafaranga y'iki canke kiriya buke bakaka ayandi mbere n'abavyeyi bagateba ko bakidoga kubera kenshi batanga ayo mafaranga mwe ntibabone n'ico akora ugasanga rero mu gihugu intara yose irakora ibyo ishatse ishuri rigakora ibyo rishatse ugasanga abavyeyi rero benshi bari bamaze kwidoga rwose iyi ngingo rero yaje kugira ngo itomore neza ingene ibintu bigenda iruhande y'ingingo hari n'izindi zitari nke zafashwe zigenga amashure muri uyu mwaka aha twovuga nko ku bijyanye n'inyambaro hamwe no kwimosha imishatsi ku banyeshure b'abigeme ariko rero abagiye barasoma izi ngingo ku mbuga ngurukanabumenyi babona ko nyabuna ingufu nyinshi zikwiye gushigwa mu kugwiza uburyo mu gisata c'indero aha bafatira ko amafaranga yo mu gisata c'indero yakoreshejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yagabanutse igice kirenga ugereranije n'ayari yakoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu dusome bimwe mu vyagiye birandikwa ku mbuga nka facebook duhere kuri uyu avuga ati bagwiza ingingo bagwiza n'uburyo uyundi ati ibyapfuye byayogeye kera nta kundi umwana w'umukene niwe ahagwa uyu nawe ati kugira ngo ubumenyi mu mashuri butere imbere ubwa mbere ni ukuronsa umushahara ukwiye abigisha ubwa kabiri ni ukuronsa ibikoresho bikwiye amashuri mbega ninde yoshitse ihangiro atagitabo umwigisha afise dusome n'uyu avuga ati iyo uburyo bubaye buke indero ntibisigura ko icyo isubira inyuma ahubwo barayongereza ntibaduza agafaranga gusa ibindi bica biba neza hari n'uyu avuga ati jewe ingingo ndayishima kugira ngo abana baje ku rugero rumwe kuko hariho n'abatirimutse abigisha uyu nawe ati ibyo nta na kimwe bizohindura ni uguta umwanya tugarukirize kuri uyu avuga ati iyo ngingo niyo kimwe gusa abajejwe kurera abanyeshuri nibamufashe bongere bagwize amanama y'abavyeyi ku mashure n'umuvyeyi atandera afise ahanwe nk'umwana wiwe ibisigaye ubushikiranganji nibugwize akazi babone uko batanga indero neza ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse urakenuye duce dusubira rero hagati mu ntara zigize igihugu c'u Burundi ingo ijana na mirongo ine na zitatu z'abahora babanye bidaciye mu mategeko muri komine ya Mugina y'intara ya Cibitoke zaraye ziraganishije imbere y'amategeko mu kivunga kandi ku buntu Evariste Nzikobanya nkakoreje rya Amerika mu ntara ya Cibitoke adufitiye ibindi kuri ino nkuru akanyamuneza kari kose ku bagize izo ngo zirenga ijana na mirongo ine baturutse mu mazona atanu agize komine mugina iri mu buraruko bw'intara c'ibitoke ndayiragije samuweli na irakoze louise bo ku mutumba kagurutsi bari basanzwe babana hatisunzwe amategeko bagaragaje uwo munezero ubukene na cane cane ku misore igeze mu bigero ni kimwe mu bituma kandi vyatumye aho muri komine mugina abatari bake bubakana n'abakenyezi batisunze amategeko vyemezwa n'abo bashingiranye kuri uno wa gatatu hamwe n'abajejwe intwaro ndayishimiye miriyene wo muri komine mugina nabo nyene yari yaje gushingirana n'umugabo wiwe bamaze imyaka irenga mirongo ine bubakanye yabwiye ijwi rya amerika ko ahimbawe no kubona yavuye mu gifuri none agiye kugengwa n'amategeko y'igihugu kuraganisha abubakanye bidaciye mu mategeko vyahora bibera mu mazone agize komine mugina nk'uko bivugwa n'uburongoye iyo komine igituma uno munsi wa gatatu vyabereye ku murwa mukuru wa komine bisigurwa na musitanteri jovite bayavuga bavuge uwo mugambi wo kuraganisha ababanye bitemewe n'amategeko uje hageze muri komine mugina musitanteri bayavuge avuga ko uwo mugambi ugiye kurandurana n'imizi ingeso yo kugira abagore benshi yibonekeza muri ako gace k'intara c'ibitoke uwo murongozi wa komine mugina arashima intambwe uwo mugambi umaze gutera co kimwe n'abashingiranye kuri uno wa gatatu musitanteri wa komine mugina atera akamo abarongoye batarumva uwo mugambi kwiyandikisha jovite bayavuge abwira abarongoye ko bafise ikiringo co gushika kw'igenekerezo ya mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri buca gutangura uwutazoba ariyandikisha akazofatirwa ibihano hisunzwe amategeko kuva mu kwezi kwa gatanu uno mwaka uwo mugambi w'igihugu utanguye gushirwa mu ngiro ku butaka bw'uburundi muri komine mugina hamaze kuraganishwa ingo zirenga amajana ane na mirongo itanu zo mu mazoni atanu agize komine mugina nk'uko urongoye iyo komine avyemeza muri komine mugina y'intara c'ibitoke evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
amakuru yo mu makambi ubu naho impunzi z'abarundi zari zimaze umwaka urenga mu makambi y'agategekanyo muri kongo kuva ejo zaratanguye kujanwa mu makambi bwite inkuru irambuye na vedaste ngabo hakoresheje rya amerika muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo
ku ikubitiro ni impunzi magana abiri zibarizwa mu miryango mirongo itanu n'irindwi yo mu nkambi y'agateganyo ya mongemonge nizo zatangiranye n'inkambi nshasha y'umurongwe yatashwe mu karere k'imfizi ije yunganira inkambi yo mu rusenda itari igifite ubushobozi bwo kwakira izindi mpunzi z'abarundi dore ko irimo impunzi z'abarundi ibihumbi mirongo itatu na kimwe kandi yari yubakiwe impunzi ibihumbi makumyabiri impunzi zatangiranye n'iyi nkambi nshasha ziriruhutsa ubuzima butari bwiza zivuga yuko zari zimazemo igihe cy'umwaka wose ahantu twabaye mu bisanzwe ntibyari byiza cyane kuko tuhabaye igihe kirekire nka jewe umwaka warubuzemo ngira amezi abiri muri icyo gihe nitwa ko ndi umupfasoni mfise umugabo hajya nyine muri iki gihe umwe yarara hariya undi akarara hirya ubu rero ndanezerewe cyane ikindi kinezereye nezerewe ni uko nje kuronka aho nidegembya kuko kare nabanza ari gusaba uruhushya kugira nje kuvoma amazi kandi barunyimye sinagenda naca ngumaho rero ubu ndanezerewe cyane kubona mbonye ahantu hanze nezerewe kandi kubona tugiye gusubira ku bana n'umufasha wanjye icyo ni ikindi kinezere kandi ndanezerewe cyane ko abanye- abana bacu bagomba bace bajya ku ishuri icyo ni ikigira kare kuvuga twebwe twari mongemonge twaje mu kwezi kwa gatatu ubuzima bwacu bwariho twari kwari ukurya nka rimwe cyangwa kabiri ibintu twarya ubwari ubwishaza eh, ni- n'itaye imwe y'ubugari bw'ubugori hanyuma no koga twoga rimwe rimwe twaronka amazi n'igihe amazi ataza turashimye cyane kubera twaje kugushika ngaha tukaba dushitse ngaha turashimye n'umunezero ni mwinshi cyane kuba dushitse ngaha bwana iranyumvira gerdi arasaba amashyirahamwe yitaba impunzi na leta ya kongo kurushaho kubaba hafi muri iki gihe akarere ka fizi kagenda kagaragaramo imigwano y'inyeshamba z'abamayimayi n'ingabo za leta ya kongo fardc turasaba yuko boza bakaducungerera umutekano ukwiye kuko tubona umenga ahantu ni mu ipori nta mihana ihegereye kandi umenga ni ahantu hari abagwanya akarere katifashe neza nibyo twasaba ko leta ya kongo dufasha kuba badukuye hariya muri kado taranziti iyo twari abanyeshuri ntibayiga twasaba nabo nyine ko boca batwugura amashuri byihuta harimo abagiye barasoma baciye ku mashuri bazi gusoma no kwandika bakaba badufashiriza bakabaha n'ubuzi bakadubwigisiriza abana bagafashanya n'abakongomani umuyobozi wungirije wa teritwari y'ifizi bwana kihire binganiri ubwo yafunguraga ku mugaragaro iyi nkambi yasabye impunzi z'abarundi kubahiriza amategeko ya leta ya kongo birinda kwinjiza muri politiki y'igihugu cy'u Burundi ndetse no kujya mu mitwe y'inyeshamba abaturage b'abakongomani bo muri grupema y'abasimu ku maside bakiriza impunzi z'abarundi bavuga yuko bishimiye kwakiriza impunzi kuko atari bwo bwa mbere bazakiriye no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo irindwi na kabiri n'umwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo irindwi na kane hari izindi mpunzi z'abarundi bari bakiriye ariko basaba seri kubitura ineza bagaragaje nayo igatanga akazi ku baturage batuye umurongo kuko hari abaturage bemewe gutanga imirima yabo kugira ngo impunzi zibone aho zitura ku ruhande rw'umuyobozi wa seri mu ntara kivu y'amajyepfo bwana sipiriye aconyo yasabye abaturage b'umurongwe kurushaho gukorana neza n'impunzi z'abarundi kuko hari ibikorwa bazagenda babafashiriza hamwe n'impunzi tubamenyeshe yuko iyi nkambi nshasha y'umurongwe iteganya kwakira impunzi ibihumbi bitanu zo mu makambi y'agateganyo ya sange kavimvira ndetse n'impunzi zimaze umwaka wose mu bihangare byo mu nkambi yo mu rusenda aho zizatangira kujanwa muri iyi nkambi muri kino cyumweru ndetse no muri uku kwezi kwa cumi na kabiri bedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika imurongwe ho mu karere k'ifizi tukiri ku makuru yo mu makambi yahungiyemo impunzi z'abarundi hari abarundi bari bari bahungiye mu gihugu ca tanzania na congo bariko baza gusaba ubuhungiro mu gihugu c'u rwanda basigura ko aho bari bari batumva batekaniwe ku vyerekeye umutekano wabo desire hatungimana akoresha rya amerika mu rwanda haraheze amezi agera kuri abiri abarundi bamwe bamwe bahungiye muri tanzania no muri congo baza baraza umwe umwe gusaba ubuhungiro mu gihugu cy'u rwanda bamwe mu bo twaganiriye bakiriwe mu mikambi y'amahama bamenyesha ko umutekano muke ari wo watumye bava iyo bari bahungiye uno mutama yavuye mu ikambi ya nduta mu gihugu cya tanzania amenyesha ko kiretse umutekano muke yashatse kwegera umuryango we w'ubusanzwe w'imahama impamvu ya mbere nyamukuru yari impamvu ijanye n'uko nari nahunze kubiri n'umuryango wanje umuryango wanje wari wahungiye ino hama jewe mpungera muri tanzania Eh, ariko harageze aho mbona yuko bikenewe yuko no, no ja mu rwanda iyo umuryango wanje uri nkihuza n'umuryango wanje iyindi mpamvu igira kabiri naho utari kuri uwo muryango eh, byari bijanye n'umutekano waho umutekano waho ntabwo wari umeze neza Eh, twaravogerwa cyane n'abantu bavuye i burundi baje mu bikorwa bitandukanye bisa n'ibyo guhungabanya mbega umutekano w'inkambi ibyo byombi uko ari bibiri byaratumye jewe mvuga nti ahantu reka ndahave ngende kwihuza n'umuryango wanje mu rwanda na burya nari maze kuronka agakuru kambwira yuko kandi no ku iradiyo bamva ko bivugwa yuko umutekano mu nkambi y'impunzi imahama ari mwiza uwo mutama agereranije ubuzima bw'induta n'imahama amenyesha ko ubudasa ari bunini
nko mu gisata cy'umutekano hari ubudasa bunini rwose hano hari umutekano habuze bimwe ariko hari umutekano umutekano waho urakwiye mbo hariya induta ku kibazo kijanye na rasiyo twavuyeho ata kibazo gihari ikibazo cyari gihari cyari icy'umutekano mbo ikibazo cy'urukwi urukwi ruraboneka neza ariko ngaha rero uca usanga naho umutekano uhari uca usanga urukwi rutugora hano hari umutekano ariko mu bundi buzima usanga hagoye ubuvuzi ni- n'imifungurire nuno mugabo amenyesha ko ikibazo cy'umutekano muke urangwa muri kongo aho yari aherereye i kamanyora aricyo cyatumye atakomoka akajya kuronderera ubuhungiro ahandi amenyesha ko aho i kongo yahamburiwe ibyo yari atunze byose icyatumye mvuga ko nkaza ngayo muhama cya mbere cyo ni uko nari nagiye hariya ngi- ngi kongo kubera umutekano muke nasanze muri kongo aricyo kimwe n'aho navuye ncamitamo kuza mu rwanda kuko bavuga ko mu rwanda umutekano uhari kandi umutekano uhari nta kibazo kandi ngeze mu rwanda maze kurega urwego rwa kongo nta kibazo na kimwe nigeze ngira pe umutekano urakwiye baranyakiriye neza uri kuraza nta ntambamyi ntake intambamyi kenshi nabyicura nkiri muri kongo ariko maze kurengana u- urubibi rwa rwa kongo nkagera mu rwanda ni ukuri baranakiriye nta kibazo ki- na kimwe nigeze ngira baciye banzana nanjye igatore niho navuye nze ngaho imahanga umwe mu barundi basanzwe baba aho imahama haraheze imyaka irenga ibiri amenyesha ko abo bene wabo baje babasanga imahama babakirije yompi basangira bike basanzwe bafise iyo bashyitse ngaha mu ikambi icyo dukora kubera tubamaze igihe turagerageza tukabakira icyo tubafasha ubwa mbere ni ukubereka inzego bakwitura mu ngorane baba bagize mu minsi ya mbere aho basaba uburaro aho basaba ibyo kurya aho basaba ikintu cyose cyankenerwa mu minsi ya mbere baba bakeneye ibyo turabibafashamo kubereka aho bashobora kwitura icya kabiri tubafasha turabaremesha twabwira ko ngaha tuhamaze igihe naho batarahamenyera ariko bazote bakahamenyera kuko natwe twarahamenyereye mu bihe bigoye tukabafasha tukabaha utwo kurya mu minsi ya mbere tugasangira ubwo bugari tuba dufise tugasangira ibyo biharage tuba dufise mu gihe nabo batararonka icyo babafashisha ariko icyo ni ndabamenyesha ni uko tubafasha n'umutima w'urukundo rwa kivukanyi rw'abarundi bamwe baranga abarundi kuva kera mwamenya ko aho mu gihugu cya tanzania umutekano wigeze guhungabana mu kwezi kw'icumi uno mwaka haratorwa n'inkoho mu ikambi ya nduta mu gihe muri kongo itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'icenda uno mwaka nyene impunzi z'abarundi zirenga mirongo itatu zagandaguwe bunyamaswa desire hatungimana imahama ijwi ry'amerika Desire Hatungimana arakenewe ni nawe kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwatwumviriza tubashimire by'imvamutima imbere ko duhana agahindukira ariko tubatumire mu biganiro byacu byo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikira kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe uno munsi mugenzi wacu Thomas Kamirindi araza kugaruka ku vyerekeye demokarasi n'abatumire bazoba bari kumwe igihe c'isaha cumi na zibiri naho turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mukaba mufise ico mushaka ko tubashikira ko muri kino kiganiro inkuru mwakunze mwumva mushaka ko tubasubiriramwo mutwandikire kuri radio yacu arobase gmail akaburungu com Diane Nahazwe kuri mikro na Innocent Kimenya ari muhinga bw'ivyuma bari kumwe na engineer twemi ko turi batatu tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu na hejo nkaho twatanguriye